ugira huba wubahwe
hariho amaradiyo abantu baba batanguye kumva ko ajya amaradiyo yugawe baciye batangura kubona bati kuva uno munsi rero ko bugaye amaradiyo kugira ngo abantu bumvirize ko nibyo twabura twumva abantu baciye batangura kuvuga bati rero riranyazwe
twahunze intambara y'iki y'imbonerakure ishaka kutwica
ugira huba wubahwe gira huba wubahwe ni ikiganiro giha ijambo impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
ntitwosiga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza uko twahunze dufatanye mu nda none munsi niko tugifatanye mu nda
ugira huba wubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva isaa cumi n'imwe n'igice gushika isaa cumi na zibiri z'umugoroba
Mwiwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sanzwe ikaze mu kiganiro cacu gira huba ubahwe cyo kuri uyu wa gatatu w'igenekezo rya 15 ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gira huba ubahwe ni ikiganiro kibaganirira ku kungera impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu zahungiyemo uyu munsi rero tuza kubayagira ku mpunzi z'abarundi ziri muri Kongo mu kigo cyo kwakira impunzi y'impongemonge abasanzwe bazakiriramwo zimwe muri zo zikaba zimazeho imwaka urenga bakaba baragerageje kwitura abajejwe ikibazo c'impunzi muri ico gihugu ariko n'ubu bakaba batashoboye gukemura ikibazo cabo uyu ni umwe mu bo twashoboye kuganira aratubwira igihe amazeyo n'ingorane bafise ikiringo tumaze ni kininiya cyane kuko nkanjye ndamaze umwaka nashitse itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu maze umwaka wose turategereje abo twafotorewe hamwe mu yandi makambi amaze twadusumira baramaze gushika imurongwe barafotowe ibintu bya ngombwa byose barabironse n'amaparasere banatanguye kuyaronka turabona natwe nk'abarundi bari ngaho imongemonge bagoreweho ko tumerewe nabi dukeneye ubufasha kabisa nkamwe ushobora kutuvugira mwogerageza mukatuvugira ubuzima burakomeye cyane kuko n'imfungurwa zari zimaze iminsi zarabuze ku buryo n'abantu barinda kwerekana akababaro barashikana hariya kuri monike berekana akababaro kuko babuze imfungurwa ubuzima ni bubi cyane kabisa tumerewe nabi ubu twe dusaba yuko bodufasha bakadukura ngaho kuko natwebwe turimo turaba abantu benshi birimo biratugora kabisa twumva ko natwe twashika imbere tugorerwe aho abandi bagorewe nicyo twifuza intambamyi nini cyane niyi ni uko tumaze igihe kinini ngaho muri akeye kandi natwe twategereza gushika hariya bakatwereka aho tuba natwe tukidegembya umuntu niba ari uburyo bw'ukuntu yobaho bwohinduka kuko twaba duronka ubufasha buhagije ariko ngaho ni ukwicwa n'inzara tumerewe nabi
kubarishwe munsi sije nabishatse ubu ndarabishitinye narifite inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubonera amahoro ubwami bwawe nibuze gucira imanza bicanyi imizererezi uko i burundi babivuga inawu nziza ra uko abatwara arabandanya kandi yemeza ko birukanwa bagatahanwa ku nguvu mbere akavuga ko hari n'umugambi wo kuzotahisha ku nguvu bamwe mu bari barasigaye nyuma y'iki kiza ca coronavirus impunzi zirukanwa kuko turama tubabonye niho tuba turi barirukanwa hariho nika yashitse n'ubu muri ino minsi abantu barirukanwa bamwe ubu barimo barangara nta mu- nta cepfo cya ruguru abandi bari baragiye kwitura inzego za senere barabagarukanye ariko bavuga yuko iki kiza giheze bazaca babirukana ibyo byose biratubabaza kuko n'abarundi bene wacu twebwe twosaba amashyirahamwe ajejwe kwakira impunzi hamwe na leta ya kongo ko bohindura iyo ngendo bakafata impunzi iyo ari yo yose bakayakira kuko nta muntu n'umwe ashobora guta igihugu ciwe adafite ikibazo guhunga kuratandukanye haba hariho abaje bafise ibibazo runaka peresonere haba hariho abahunze bivanye ni- n'intambara cyangwa n'ibibazo runaka ariko umuntu wese iyo amaze kwitura ikigo kijejwe kwakira impunzi tuba tubona ko umenga akwiriye kwakira dufasha bakabikurikirana ababijejwe
imyumbati n'ibijumbu ifuku z'ibijyaha nasize ibintu mu nzu nta na kimwe nazanye nasize inka n'intama hari iwacu mu ruhongore nasize ibisabo n'ibyakunze by'amata Ntunze n'ibigori ibiharage n'amakoto ariko nyiriwacu ntafungura icyo ashatse
tukiri mu bijyanye no no kwirukanwa kw'impunzi nyine uyu bamenyesha ko atangazwa n'imyifato y'abajejwe kwakira impunzi muri icyo kigo avuga ko hari n'abirukanwe bagera kuri cumi na batanu agasaba abajejwe kwakira impunzi gukurikiza amategeko araba impunzi
muri make twebwe turatangazwa cyane iyo turi ko turabona uwujejwe kwakira ahaye mu kigo cyacu imongemonge ashobora kwakira bamwe abandi ntabakire ntituzi icyo bisunga mu kwakira impunzi twari tuzi yuko impunzi yirinze ihunga iba isa n'izindi mpunzi ntituramenya rero na cyane cyane icyo bisunga kugira ngo ntibakire impunzi uno munsi turafise ama- ka ata- atari munsi ya cumi n'atanu y'abirukanywe bahejeje gusamba hagati ya DGM ni ukuvuga muri rusange inzego z'umutekano bakaba bafatanije n'umugwi ujejwe kwakira impunzi CNR abo bakaba barirukanywe inyuma yaho birukaniwe bararu- barashoboye kwitura CNR chef d'antenne acabasabira indaro mu kigo kandi mu nama iherutse bakaba bavuze yuko abo bantu bafashe ingingo y'uko bagiye kubirukana inyuma yaho bumviye ibi- ibijyanye no kugara imbibe bihagaraye bazoca baba- babarungika mu gihugu cy'amavuko baje bava mu Burundi twebwe turasaba bwa mbere na mbere hoho abajeje kwakira impunzi aha muri Kongo na cyane cyane umugwi ujeje kwakira impunzi CNL ko wogerageza ugahindura amategeko cyane ukamenyesha imbere y'igihe ibijyanye no kwakira impunzi ukanabishyira no ku maradiyo Am- impunzi zikazoza ziza zizi ko hariho amategeko agenga kwakira impunzi zimwe izindi bakazanga
kumanitse imunsi si jewe nabishatse ubu ndararama ishitingi narifite inzu nziza cyane mama fasha uburundi ubone amahoro ubwami bwawe nibuze gukira imanza bicaye
ikiganiro gira vuba vuba we kirabandanya n'uyu nawe nyine ari muri icyo kigo cy'umongemonge muri congo bakiriramo impunzi akavuga ko bibabaje kubona abandi bo mu bindi bigo barabatwaye mu ikambi ariko bo bataragenda kandi igitigiri cy'abaza muri icyo kigo gitera cyiyongera agasaba ko ubujanwa mu kugorerwa hamwe n'izindi mpunzi zisanzwe ziri mu makambi Biram- birababaje cyane dufite akababaro kadasanzwe ndi umwe mu barundi ba- bakiriwe mu kigo cy'imongemonge maze ikiringo cy'umwaka n'iminsi hejuru kuko nashyitse mu kigo itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu uno munsi tugeze mu kwa kane ku bw'ibyo rero twebwe turababaye cyane turasaba yuko bibaye ngombwa bodukura ngaha bakatujyana natwe mu- mu nkambi tukagorerwa hamwe n'abandi barundi bashyitse mu nkambi ku aho bigeze nka kavimvira na sange twafotorewe rimwe barabakuyeyo barabashikana mu kigo ba- uye babayeho neza ba- mu bijyanye n'ikiza icyo tubivuga ko nu- ni uko ngaha ari aho turi izoni turimo bitarashikamo bari bakwiye ahubwo mu maguru masha kudutandukanya tukaba abantu bake tugasigara turi bake bamwe bagasigara ari bake abandi bakaja imurongo bakajyanwa mu nkambi turiko turaraba igiti gica abantu baba mu kigo gitera kiduga gitera kiba kirekire ku buryo uno munsi dushitse ku, ku majana atanu na mirongo umunani arenga mw'icyo gihe turabye ukuntu ikigo kingana tubona ko ari ikigo gitoye cyane rwose mu bijyanye no kwakira impunzi bari bakwiye rero kutugabanya kugira ngo dukingigwe n'iyo ndwara muri abo bicanyi bose nawe akiriye urubanza kureka kwicana gute abicanyi badashengezwa bakibakingira ikibaba ndetse bakabaduza amapete nkakuva ku butegetsi kubera ubwicanyi mwakoze reka kwica amategeko agenga amanda mwemerewe kuri ibyo izo mpunzi zivuga tukaba twashatse kumenya icyo amategeko avuga ku bijyanye n'itahukanwa ku nguvu ry'impunzi n'ibindi aha metre janvier bigirimana yanonosoye iby'amategeko arabitwiganira mu mategeko mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'impunzi eh, cyane cyane mu mategeko mpuzamakungu yasinywe ko umukono eh, mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo itanu na rimwe bita amasezerano y'i geneve mu busuwise eh, muri ayo masezerano baravuga neza yuko impunzi zitezwa kubahirizwa ku butaka bw'igihugu ziba zarahungiye ko zikaronka ibyangombwa harimo ubufasha bwose butuma zibaho nk'uko zari zibayeho mu gihugu ziba zarahunze ni kuvuga ko impunzi zifite uburenganzira bwo kwidegembya mu gihugu ziba zarahungiyemo bakaronka ibyangombwa bitangwa n'abajejwe intwaro harimo za karangamuntu harimo n'impapuro zo gushobora gutembera mu bihugu byose bashaka mu gihe babifitiye uburyo n'imvo kiretse igihugu baba barahunze ayo masezerano areza kongera ko cyane cyane mu ngingo ya mirongo itatu na gatatu yayo y'uko kizira kikazirizwa y'uko impunzi yakwirukanwa ikavanwa mu gihugu iba yarahungiyemo bakabirukana ku nguvu babasubiza mu gihugu bahunze mu gihe cyane cyane bigaragara yuko muri icyo gihugu bahunze haba hariho ibibazo by'umutekano bashobora kugirirwa nabi mu buryo ubwo aribwo bwose harimo n'ibyo guhohoterwa icya kabiri amasezerano mpuzamakungu agwanya iby'ihohoterwa rya kiremwamuntu arabuza yuko hari umuntu yofatirwa ingingo n'imwe ishobora gutuma ubuzima bwiwe bubangamirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ni kuvuga ibyo bita mu gifaransa convention de lutte contre la torture rero bisigura yuko amasezerano atandukanye mpuzamakungu ahanira iby'agateka kazina muntu akingira iby'agateka kazina muntu cyane cyane aya masezerano y'i geneve akingira uburenganzira bw'impunzi cyo kumwe n'aya masezerano mpuzamakungu asanzwe agwanya iby'ihohoterwa rya kiremwamuntu arubahiriza impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo akazikingira ku buryo atamvu n'imwe ihuye n'amategeko ishobora gutuma izo mpunzi zihohoterwa mu gihugu zahungiyemo ushaka ngo zishobore gusubizwa inyuma ku nguvu ni kuvuga mu burundi kiranoneho birazwi yuko mu burundi hakiri ibibazo by'umutekano bisigura ko ibyo bihugu impunzi z'abarundi ubundi zahungiyemo byategezwa kubona yuko hisunzwe ayo mategeko duheje kudondagura hisunzwe yuko no mu burundi hakiri ibibazo by'umutekano nta mvune imwe yotuma ibyo bihugu uno munsi bidaha ubuhungiro mu buryo busanzwe butekajwe n'amategeko shaka ngo bifate ingingo z'uko abarundi birukanwa ku nguvu kiranoneho impunzi iyo yahunze igihugu niyo iheze ikamenya yuko hageze gutaha kuko nta mpunzi n'imwe iba yifuza kuguma mu buhungiro tugasaba yuko ibyo bihugu byo kubahiriza amategeko mpuzamakungu byateye ko umukono bikubahiriza kandi uburenganzira bw'izo mpunzi mu kubaronsa ibyangombwa byose bakeneye no kubareka ngo babeho mu mwidegemvyo mu bihugu bahungiyemo ibindi bikorwa byose byo guhotera impunzi byo kutabaha ibyangombwa ibyangombwa ashaka ugomba kubirukana ku nguvu bitandukanye n'amategeko mpuzamakungu asanzwe akingira uburenganzira bw'impunzi
ubu ndaramishiti narifite inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze gukira inama bicaye kuba ritwi munsi bizewe nabishatse ubu ndaramushyigiye
intunga dusozereye ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu aho twari ko tubaganira ku byerekeye ubuzima bw'impunzi ziri mu kigo cyo kwakiriramo cyo kwakirwamo imongemonge muri congo aho barindiriye kujyanwa mu makambi y'impunzi n'imurongwe n'ahandi bamwe bakaba bahamaze hafi umwaka urenga bakaba basaba leta ya congo gufata ikibazo cyabo mu minwe shemere mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza bela gloria kintore akaba ari jena kibashikirije fatikanje na innocent kubw'imana ari mu buhinga bw'ibyuma mugira ibihe byiza na radiyo y'inzamba
gira wuba wubahwe
hariho amaradiyo abantu baba batanguye kumva ko ajya amaradiyo yugawe baciye batangura kubona bati kuva uno munsi rero ko bugaye amaradiyo kugira ngo abantu bumvirize ko nibyo twabura twumva abantu baciye batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara y'iki y'imbonerakure ishaka kutwica
gira wuba wubahwe gira wuba wubahwe ni ikiganiro giha ijambo impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
ntitwosiga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza uko twahunze dufatanye mu nda none munsi niko tugifatanye mu nda
gira wuba wubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva saa cumi n'imwe n'igice gushika isaa cumi na zibiri z'umugoroba